iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika miriwe neza nshuti mushimye gutangura kuno kwezi kwa gatatu mwumviriza ibiganiro by'ijwi ry'amerika risamirani washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri sitidiyo ya cumi n'umunani muri kumwe na jowe diane n'ahazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya
naho yoba no akayisakaza amabati cyangwa amatigura akaba afise akazu ka sugumwe keza gafise honyora ukarabe kandi akaryamika umugeni wiwe ku mudo aricyo mu gifaransa twakwita imateri nibura amatari w'intara ya muyinga yinemanira barusha dondagura iby'umusore w'imuyinga ategerezwa gukwiza kugira ngo ahabwe uruhusha rwo kubaka urwiwe muti abegwa n'iyo ngingo bavyakira gute muravyumva mu kanya ingene bayitera utwatsi hagati aho turi ku munsi wa gatatu tubafitiye ikiganiro c'amagara y'abantu aho uno munsi tugaruka ku nkungene kupimisha imbanyi ku mufasoni ari ngombwa ariko imbere y'ayo makuru ndabemereye yose mbanze ndababwire muri make ko mu ijambo ry'iwe rya mbere imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka ku mugoroba kuri uno wa kabiri perezida wa amerika donald trump yatangaje ko yumvirije abanyagihugu ba amerika kandi ko yatanguye gushira mu ngira amategeko ajanye n'abimukira perezida Trump amenyesha ko ivyo bizofasha kugarukana amafaranga harugwa mu mamiliyari y'amadolari y'abanyamerika perezida Donald Trump yagarutse kandi ku mugambi wiwe wo kubaka uruhome rugabura Mexique na Amerika mu kuvuga ko ari kigwanisho gikomeye co kugwanya ibiyayuramutwe hamwe n'ubwicanyi perezida wa Amerika yarongeye aranatangaza ko ariko arafata ingingo zo gukingira bikomeye igihugu kubijanye n'ibikorwa vy'ite iterabwoba rya Kiislamu avuga ko Amerika yatanze amamiliyaridi y'amadolari mu mahanga mu gihe inyubako zayo ziriko zirasambuka kubwa Perezida Donald Trump Amerika ntishobora gutera imbere idashize abanyagihugu bayo imbere Donald Trump yagarutse kandi kuvyo amaze kurangura mu kiringo amaze arongoye igihugu muri vyo harimwo amashirahamwe amaze gutangura gutanga ubuzi muri make kandi ishamwe mpuzamakungu ryitaho abana unicef ryasohoye icegeranyo ejo kivuga ko abantu baharugwa mu bihumbi bagizwe n'abagore hamwe n'abana babangamiwe n'ibibazo by'ububisha hamwe no gukoreshwa ibikorwa by'ubushurashuzi ni mu gihe baba bariko baca mu ibahari mediterane bava muri afurika baja mu buraruko bw'igihugu c'ubutaliyano afsan kan umuyobozi wa unicef mu gisata c'impunzi n'abimukira avuga ko ica gatatu c'abana b'abimukira bagenda batari kumwe n'abavyeyi abavyeyi nabo mu gihugu vya buraya kandi avuga ko abagore babayeho nabi cane igihugu ca Libya aho abimukira bagenda bava bagana ibihugu vya buraya gifise ubusho bushika kuri mirongo itatu na bune mirongo ibiri na bune muri bwo bupfungiwemwo abimukira badafise ivyangombwa baharugwa hagati y'ibihumbi bine n'ibihumbi indwi icegeranyo ca UNICEF kikavuga kandi ko mwaka uheze wa bibiri na cumi na gatandatu abimukira bashika ku bihumbi bine n'amajana atanu bapfuye bariko barajabuka ibahari mediterane Mediterane muri abo abashika ku majana indwi bakaba barabana UNICEF igatangaza ko abo bana bafise imyaka 12 bakaba baturuka mu bihugu vya Somalia, Ethiopia, Nigeria, Niger, Eritrea na Gambia abanshi muri bo bahunga ibibazo vy'ubukene kubura akazi hamwe n'abana b'abakobwa bahunga gushingirwa bakiri bato muri kameruni abajeje ubutungane basaba abanyagihugu kubahiriza amategeko bakareka ingendo imaze iminsi yo kwihanira ni nyuma yaho abanyagihugu amajana bakubitiye abagabo babiri mu gisagara ca mokoro kiri ku mugwa mukuru wa kameruni yawunde jackson ngini kamunga arongoye urwego rw'abashingwamanza muri kameruni amenyesha ko ari ukurenga inzego za leta bivuye ko abanyagihugu batacizeye ubutungane mu ijambo yashikirije mu ndwi iheze umucamanza mukuru muri sentare nkuru y'igihugu Daniel Meko Boson yatangaje ko hari ibibazo bibiri bijanye nuko igiturire catsi ndaro mu butungane hamwe n'igihe kirekire imanza zifata kugira ngo zicibwe muri make ngo zikadindira birengeje urugero radiyo ijwi ry'amerika mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu bashobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwo kuri interineti yacu ari uwezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu komu nayo ku rubuga rwa facebook aderesi yacu ni vowa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara tukipfuriza ikarema nziza ku bakatolika bose
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu Ikiganiro cacu tugere mu ntara ya Muyinga abasore b'abatwa bo ku mutumba wa Mukoni commune n'intara ya Muyinga bavuga ko batariko barashira mu ngiro ingingo bibasaba kurongorera mu mazu yabo iyo ngingo ivuga ko izo nzu zabo zitegerezwa kuba zisakajwe amabati abageni nabo bakaryamikwa ku mamatera abasore b'abatwa bavuga ko bakenye cane kugira ngo bakurikize iyo ngingo nk'uko biherukwa gusabwa na buramatari w'intara ya Muyinga Jean Bosco Ndarurinze araca irya nino iyo nkuru kubaka inzu nziza isakaje amabati imbere y'uko umusore yemererwa kubaka ugwiwe ni umwe mu migambi y'iterambere intara ya muyinga iriko irashira imbere muri uno mwaka Aline Mana irabarusha buramatari w'intara ya Muyinga amenyesha ko ubutazoba yujuje ibisabwa azorindirizwa kuraganishwa imbere y'amategeko turatanguye guhimiriza ko uwifuza kubaka ugwiwe yo kubaka inzu nziza naho yoba no akayisakaza amabati canke amatigura akaba afise akazu ka sugumwe keza gas- gafise honyora ukarabe kandi akaryamika umugeni wiwe ku mudo aricyo mu gifaransa twokwita imateri utazoba ashoboye ivyo ntazoba aragera azoheza abandanye imyiteguro abasore b'abatwa bo ku mutumba wa Mukoni muri komine ya Muyinga n'intara ya Muyinga bavuga ko iyo ngingo idashoboka iwabo muri bino bihe na twebwe banabona aba batwa ndazi yuko abo basore ibyo bintu bitazobakundira ntibazobironka kuko babuze n'ayo bajya babura rasiyo rumva rero umuntu yabuze rasiyo y'igihumbi cyangwa icyatanu ukacuza kumutuma inzu irengeza ibihumbi amajana n'amajana aho urumva icyo gikorwa nticoba kimubereye mamba ibyo bintu nyine notsa mpeba gutera umugore notsa iba ibyo bintu ntenga urumva icyo ni ikibazo gikaze kwe turabura n'ukuntu tworyama ariho kubera inzara ariho iyo ngingo ya mbere iherekezwa n'iyindi isaba abanyagihugu bose kurangwa n'isuku ryo ku mubiri inyambaro nziza turifuza kandi ko urugo rwose rurangwa n'isuku gihe cyose haba mu nzu mu micungararo y'inzu mu nyambaro ku mubiri mbere turifuza ko atamwe n'igihugu yosubira kugenda atambaye n'imiburiburi bya birato batazira yeboyebo canke ikambambiri
abakenyezi b'abatwa bavuga ko atangingo yoshobora gutangira umusore w'umutwa kurongora umutwe atarongoye tsibura atarongo ntazo bakirongo azo bazorongorwa nk'uko nyine bazaguma babona bagoma bar- barongorwa baba mu byatsi nyine none boheza bakagira gute ariko ntazorongora biciye mu mategeko biciye mu mategeko oya biciye mu mategeko nabyo nyine nk'abatazobisogora abasore b'abatwa bavuga ko byoshoboka nka leta canke amashirahamwe ibafashije dufise nyine u- ubuzima bwo kwibera mu izo nyine zacu nyine kandi tukirarira nyine ahantu ha habaya twamenye none wumva icyo icyo kintu ziyo mata twoyikura impamba ni mate igintu igurwa amajana na majana abiri ayo ntayoboneka tubura n'igihumbi cyo kuguramwo n'ubugari kwe mpamba nkanze baba kunyu bakiri batinye temba muri nyakatsi ngwirya n'ubuhiri ngenda ndibwitsokezemwo nk'icyari kinyoni
ikirate cyo cy'umugabo urayifise yoho utwo ntoratora ntubona ko ari utwo mu myavu utu ni two mu myavu mutama twarabotse emwe abatwa baba baheze kurongora emwe boca barekera boca bonyene abasore bo ngaho o, kubera ico kibazo atari leta ibifashemo uruhara nta- nta bandi bantu bobishobora mu ntara ya muyinga imiryango itari mike y'abatwa iramaze kubakirwa uburaro bwiza ico gikorwa caranguwe n'ishirahamwe mpuzamakungu world vision mu bice risanzwe rikoreramwo tubibutse ko ingingo yo gukeburira abasore kubakira izabo mu nzu zabo imaze gufatwa no mu ntara za bubanza na makamba imuyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika urakoze jean bosco ndarurinze tuve ngaho imuyinga dukubitire gatonya mu gihugu ca tanzania aho makambi y'impunzi z'abarundi eh, ku nshuro igira kabiri abanyeshure b'abarundi basubiye gusiba ibibazo vyabo ni abanyeshure bategerezwa kuba bakoze ibibazo vya leta mwaka uheze ibibazo bimwe n'abandi bana basigaye mu gihugu ivyo bari biteguriye ubu navyo vyategerezwa gutorwa n'amashirahamwe yitaho indero mu makambi icatumye bisiba ntikiratomogwa neza ariko kandi nta n'irindi sango abanyeshure bahawe rikaba riniga ku rwego rw'abasivye ivyo bibazo Laurence Niyongabo ivyo bibazo vyari bitegekanijwe gutangura kuri uyu wa mbere mu makambi ya mutenderi ndutana nyarugusu byari bitegekanijwe ko birangira ku munsi wa gatatu kuri bamwe no ku munsi wa kane ku bandi mu mwaka w'ishuri uheze abo bana bari baraganiwe na leta y'ubujumbura ko izuba rungikira ibibazo bisa n'iby'abandi bari ko bakora mu burundi ariko biranka byasibye ku munota wa nyuma abanyeshuri rero n'abari mu y'icenda mu mwaka w'ishuri uheze kumwe n'abari mu y'icumi muri uwo mwaka w'ishuri uheze nyene harimo kandi abanyeshuri baheruka kuronka impapuro z'umutsindo mu ndome za none letre moderne mu bushakashatsi scientifique eka mbere no mu gisata c'inderabigisha abana bari bamaze igihe kirekire mu myiteguro ku munsi wa mbere batonze niho baronka inkuru ko ikibazo casivye iyo nkuru yabaye incamugongo ku banyeshuri twari tumaze ukwezi kose twiteguriye gukora ibibazo biduha uburenganzira bwo kubandanya amashuri yacu ariko twashyitse ngaha aha batubwira yuko tudakora ikibazo tugwa mu gahunda kugeza ubu ubu tumaze gusiba inshuro zirenga zibiri kuko ubwa mbere leta y'uburundi yari yemereye twebwe impunzi y'uko dukora ibibazo cyo kimwe n'abasigaye mu gihugu ariko ntibyakunze hanyuma ishyirahamwe nekita riratwemerera yuko tuzobandanya ridufasha kugira ngo dukore ibibazo ariko amaso yaheze mu nzira ikibabaje cyane ni uko n'ubu batasango nyezina baduhaye kuko batubwiye ngo tuzohamagara kuri iyi ndwi canke ku ndwiza abo banyeshuri rero babona ko kazoza kabo gahakwa kunigirwa muri menshi ni umubabaro ntangere na cane cane uriko wihweza twebwe abo twari twiteze ko tworangiza ibibazo biheza amashure na cane cane yisumbuye uravye twari twagumye twihweje turindiriye yuko ibibazo biva mu Burundi uhereye muri kuriya kwezi k'umunani ariko ntivyaje twebwe turababaye cyane kuko tubona igihe kiriko kirarengana kandi natwe turiko turahomba cyane intambamyi zihari nuko tubona twebwe kazoza kacu na cyane cyane mu ndero kariko karononekara nta terambere tubona twebwe ahubwo mbere turatanguye no kwicuza kuko turabona kumenga amashuri yacu twize aho bigeze nta ntaho ariko arava ntaho ariko araca igishobora gushika rero abanyeshuri bavuga ko ari ukudebukirwa n'ubu abanyeshuri nta mashakashatsi bwinshi tubaye tuzogishiramo kuko urumva baguma baduhenda tuzi ngo tuzokora mugabo tutabona ikibazo kubyitegurira ntibishimishije kuko urumva umuntu akubwiye ngo uzokora umunsi ubu ntukore urumva n'ubundi munsi akubwiye wibaza yuko utazokora abahungu bakaganyira cyane cyane bashiki babo ingaruka mbi ziriho cyane kuko uriko uraraba nk'imu nkambi benshi baca bagomba kuja mu yandi mashirahamwe nk'ikurondera y'ubuzi abandi nabo gaca ubona ko amashuri umenga bayaha agaciro gato muri ubwo buryo ugasanga amashuri benshi bamaze kuyaheba abakobwa benshi uriko wihweza ibi bibazo bariko barahura navyo canke intambamyi nuko baca bigira kubaka bamwe bagatwara ico twita de grossesse precoce abandi nabo ugasanga bariko barifata nabi mu buryo bwo gukora ububisha bundi bundi bw'ubusambanyi n'ibindi kuva ico kibazo gisibijwe rero abanyeshuri mu y'icumi na rimwe bategerezwa kwama bariko batonda mw'ishure abigisha bemeza ko batagitonda ni nk'uyu mwigisha adashima ko izina ryiwe rivugwa twebwe ntitubona neza ingene abana bagiye kubandanya biga kandi ntitubona ukuntu dushobora kubyifatamo byengerageje kuraba nk'abana nyine barashobora kubona bati nta kazoza dufise bamwe bakagomba mbere no guheba amashuri abakobwa bagashobora no kurongorwa abahungu nabo bakarongora murazi yuko iyo umwana ariko yiga atabona akazoza nawe nyine aradendebukirwa n'abakigira ingoga zo kwiga mbere n'abari inyuma yiwe nabo nyine baca bagira bati nta kundi natwe dushobore guheba uno munsi haje abana bake cyane bake bake mbere benshi baciye bataha ku munsi wa mbere ikibazo gisibijwe abo mu ishyirahamwe Caritas bafatikanije n'abo mu ishyirahamwe UNICEF babwiye abanyeshuri ko ikibazo casivye kubera ko hari udusembwa twibonekeje mu ntonde zimwe zimwe z'abanyeshuri ikintu ariko abanyeshuri badashoboka batahura Leonce Niyongabo induta muri Tanzania ku bwijwi rya Amerika
ikiganiro n'iwanyu mu ntara cibanda mu makambi ndetse no mu ntara zitandukanye zigize igihugu c'u Burundi abana bakobwa batwara inda z'ibinyendaro bavuga ko bahura n'ibibazo bikomeye vyo kutakirwa neza n'imiryango yabo ndetse no gutunga abana batazi base mu aho twa turi muri Kongo ibi bigatuma bahitamwo kuja kwibera mu makambi aho bafashwa n'ishami rya ONU gitaha impunzi RCR muri ayo makambi bajamwo harimwo ikambi ya Rusenda iri mu majepfo y'intara ya Kivu mu gihugu ca Kongo inkuru rambuye na Vedaste Ngabo Bamwe mu bana b'abakobwa bari mu kigero c'imyaka 18 y'amavuko bagiye bavyarirwa inyendaro mu nkambi yo mu Rusenda bashira imbere imiryango yabo kuba hibatererana mu gihe baba batwaye inda bavuga ko basama ziba zidateganyijwe abenshi muri abo bana b'abakobwa bagiye batwarira inda z'ibinyendaro mu gihugu c'u Burundi bakazibyarira mu gihugu ca Kongo mu nkambi yo mu Rusenda bavuga yuko ubuzima bwo gutunga abana badafite base bubagora dore ko imiryango bavukamo yabateye umugongo kuko hari abatuye ukubiri n'imiryango yabo aho usanga umuvyeyi atuye i Burundi umwana atuye mu nkambi aha bakababoneraho uburyo bwo gusaba bagira neza ko babafasha ewe kuva nayitwara na nagize ubuzima bubi cyane naragize ubuzima bubi cyane ndagwara ndaremba kubera eh narayitwaye muhira baranuka baranankubita mbere baguma bananyirukana nasaba nyine ko ari nk'akantu na gato nyine badufasha nk'agahuzu nk'utuntu two kwambara nyine ubuzima nari mfise sindatwara inda yinshi kuko muhira batwarumvikana twaricara tukaganira manje gutwara inda y'ishushu byaciye bigorana muhira baranyinuba gushikaho kunyinuba gushikaho muhira bamfata nabi ndahangayika ndagera kure gushika gushika mvuga ati ninda nashobora kuyikuramo kubera ubuzima mfise ni bubi cyane nashyize mu nkambi kubera mama banurubise nca ndahunga ngino muri kongo usanga nawe ariko barakira impunzi nca mninjiramo urumva rero ubu ndi muri yaseri Ega ingorane zirahari kuko n'ubu ndiko ndiyumvira none namushikani wabo i Burundi timbega ninda zonyakira cyangwa ninde sinzomujyana mu muryango wacu bamwemera cyo nsaba no saba kuko bomfasha gusa nubwo abo bana b'abakobwa bahura n'ibibazo byo kwakirwa nabi mu miryango yabo nyuma yo gutwara ibinyendaro muri bo abenshi barishimira ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye ryitaho impunzi ya seri uruhare runini rigira mu kubavuza no kwita ku mibereho yabo mu gihe baba batwite dushyitse muri kongo niho ubuzima bwanjye bwabandanyije kuba bubi bwabandanyije kuba bubi cyandagira cyandagenda kubwira abo muri anseri anseri baramfasha banjyana inundu barampimisha cyasanga afite inda cyasanga kandi narwaye infection baca baramfasha barambuza ndakira infection inda ndayirera uko mukonguma ngwaragurika ncamvamwo kugwara tension ndabaho nyine mu buzima bubi nk'ubwo gushyikaho na byariye hama igihe gihe namaze kugira maze kubyara maze kugira inda kwanza y'amezi indwi naragiye gusaba ibintu muri ayiyeride baramfasha bacaba mu mubyeyi tubana umubyeyi turabana tubanye mbaka ndabyara n'ubu turi kumwe bamwe mu bakecuru baturiye inkambi yo mu rusenda twaganiriye basaba abana b'abakobwa gutera ikirenge mu cabo bitandukanya n'ibishuko bishobora gutuma batwara inda z'ibinyendaro ndetse no kwandura indwara z'ibyuririzi ibi aba bakecuru bakaba babivuga bashingiye kuba basanga abana b'abakobwa muri iki gihe batakigira ico batinya bityo bigatuma bishora mu busambanyi kandi natwe aho tubyirukiye baduhenda ngo abakobwa mwicara ku ntebe abahungu bicaye ko murahakura inda y'inshushu aho rero tugatuma twama dutinya kwicara ku ntebe abahungu bicayeho tubonye umuhunga yicaye ko twaca dutora amazi tukayoza n'isabune kugira ngo tuze kwicara ku iyo ntebe ntidutore iyo nda y'inshushu tinya urumva kera twagira icyo dutinya twatinya gupfa tugatinya n'uko baza kuduta mu ruzi urumva rero abubu ntacyo na kimwe batinya bapfa kubona batwaye inda gusa bakabona ati turahiriwe kuko hari abo mu muryango babahinduka bakabangaza ariko naho babangaza baragaruka n'ubundi bakababana mu rugo ariko ubu hoho byarenze byarenze usanga abakobwa bari mu rugo ari batatu ari bane bose bakazitwarira rimwe aha mu nkambi rero niho byeze aha mu nkambi niho byeze kuko hari umubyeyi usanga afise abana bane batanu b'abakobwa ugasanga bose babyariye inshyushyu rimwe hakabura n'umwe yovamo akomeye abasigaye batarazitwara urababarira ati mwebwe nimureke kuguma mwigenza nabi kuko mwigenze nabi muramererwa nabi nimutahakura inda muhakura umugera ubahanuye uko rero ari uwumva arumva watumvishe nawe akazibonerako tubamenyeshe yuko ishyirahamwe rya unifamu rikorera mu nkambi yo mu rusenda rijya ritanga ubufasha bw'inama ndetse n'ibikoresho birimo imyenda kuri abo bana b'abakobwa baba babyaye imyendaro yadase ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nuko ikiganiro muri sanga n'imisi yose igihe c'isaha icumi no musi rero ntimuze gucibwa n'ico kiganiro igihe c'isaha cumi na zibiri murakurikira amakuru avugwa mu burundi igihe c'isaha imwe n'igice naho ni amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri afurika mukaba mufise ico muterera muri kino kiganiro mushaka ko tubashikirako canke ivyo mudusaba mushobora kutwandikira aka email ni radio yacu arubaze gmail akaburungu com ni kakanya k'ikiganiro ikiganiro c'amagara y'abantu mukurikirana imisi yose ya gatatu no musi rero mugenzi wacu Diane Ndonse araganira na muganga Anita Munyana kubijanye no gupimisha imbanyi ku bakenyezi bibungenze ni nyuma y'aho abakenyezi bimuramvye ababwije ujya Amerika ko batarijukira gupimisha imbanyi bivanye no kutamenya bivanze n'ubukene ino nkuru ni nkuru dusubiyemo
muganga Anita Munyana ndabaye mwaramutse amahoro neza Diane mu makuru yacu duherutse gushikiriza mu kiganiro iwanyu mu ntara twaravuze ku bijyanye no gupimisha imbanyi ku bakenyezi bibungenze bo mu ntara ya Muramvya aho badatahura akamaro ko gupimisha imbanyi tangura musigure rero abariko baratwumviriza harimo n'abo bakenyezi bo mu ntara ya muramvya ibijanye no gupimisha imbanyi ku bakenyezi bibungenze ego cane Diane ni byiza yuko umukenyezi hajya yiketse yuko ashobora kuba afise imbanyi ni ukuvuga aba yararanguye amabanga yabubatse atagakingirizo yakoresheje canke atari ku buryo bwo gutandukanya imvyaro akabona atevye kuja mu kwezi akwiye kunyarukira kwa muganga kugira yipimisha imbanyi ashobora kumva ko imbanyi ayifise akumva ko ibihe vyahindutse akumva ko atameze nk'uko yari asanzwe ameze canke nko kusamye nk'igira kabiri canke gatatu amaze kumva ingene mu mubiri ahinduka akumva ko yasamye uwo nawe arakeneye gusubira kwa muganga ego kuko burya umuntu araharonkera impanuro zitandukanye iyo yeregeye abaganga bwa mbere nuko mumenya yuko imbanyi ya mbere ntisa n'iya kabiri ntisa n'iya gatatu hama ikindi ca kabiri burya ijya misi ya mbere umuntu agisama baramupima bakaraba ibiro asamanye iyo mbanyi bakamutekera impanuro y'ukuntu ategeza kwifata ari mu vyo afungura ari mu vyo anywa ego ariko abakenyezi bamwe bamwe bayaze n'ijwi rya amerika mu makuru yacu aheruka baravuze yuko ngo bafise ikibazo c'amafaranga yo kuja kwa muganga kwipimisha imbanyi yuko bishika bagatangishwa amafaranga mwebwe nk'abaganga ico mubona ari intambamyi ifasha ego cane ni intambamyi ikomeye cyane kuko ni ugutahura yuko umunyagihugu ashobora kubura n'amahera y'igihumbi kugira arihe ca gipimo c'umukoyo ngo arabe yuko iby'ukuri yasamye imbanyi hama murazi yuko ca cuma bita ekogarafi gikenewe inshuro zitatu mu kiringo c'amezi icenda kimurika mu mbanyi kugira barabe ubwa mbere amezi ya mbere ko vy'ukuri imbanyi yashitse mu gitereko ayandi mezi akurikira kugira barabe yuko umwana ariko arakura neza kandi n'ibihimba vyose abifise rero iyo bimeze uko ni ukumenya ko intererano y'igihugu ikomeye cane kuko leta yarashinze yuko abakenyezi bose bibungenze bokurikiranwa kuri gusa ariko ugasanga hamwe na hamwe hariho amahera asabwe kugira bashobore kubakurikirana nabo ataburyo bafise bukwiriye hari abakenyezi bavuga yuko bashobora kwiyakirira abana mu gihe bariko baribaruka abo nabo barakeneye none kuja kwa muganga ahubwo ni ukumenya ko kizira kikaziririzwa yuko umubyeyi yakirirwa muhira ahubwo ni ukumenya yuko kizira kikazirizwa yuko umubyeyi abyarira muhira ikizira aho kazirizwa nuko yoyikwiyakira murabona yuko unye babwira umukenyezi wese yuko akwiye kwegera hafi y'ivuriro y'imisi iri kuregera yatariki bamubwira yuko azovyara ivyo ni ku muvyeyi mu bisanzwe aba yaragiye kwa muganga kwisuzumisha imbanyi kugira amenye ivyo bihe azibarukiramo neza cane uwo ni wa mukenyezi yagiye kwa muganga akaronswa impanuro agatahura ineza ryo kuvyarira kwa muganga kandi akaba yaratahuye n'ineza yo gukurikirana imbanyi gushika ashikane mwo twibutsa mbega ingaruka zo kuvyarira muhira ubwa mbere ni kumenya yuko aba ariko aravyarira ahantu hatagira isuku hatagenewe yuko umwana ashikira ubwa kabiri ni ukumenya ko umwana ashobora kuza hama akamutabura akava amaraso menshi bigasizikaza ubuzima bwiwe ntaheze ngo aronke abaganga bamufasha n'ingoga na n'ingoga ugasanga iyo nda iramuhitanye canke irahitanye ikibondo ciwe canke bose uko ari babiri n'izihe ngaruka mbega zo gusuzumisha imbanyi igeze kuvuka ingaruka zozo ntizibuze ashobora kuba afise ryavuduka ry'umurindi w'amaraso rijanye n'uko umukenyezi yirungenza ugasanga riramusinzikaje rirasinzikaje n'ikibondo ciwe ashobora no kugira ikibazo c'amaraso makeya kandi ivyo vyose yari kuba yaje kwa muganga bakabibona hakiri kare bari gushobora kumuha imiti iduza urugero rw'amaraso mu mubiri wiwe arashobora kurwara indwara zandukira ziciye mu bihimba vy'irondoka navyo nyene biratuma umwana adashobora gukura neza nk'uko vyari bitegerejwe kandi iyo yari kwisuzumisha agakurikiranisha imbanyi yiwe ivyo vyose ntivyari gushika muganga anita munyana mu kurangiza ari abakenyezi batandukanye bafise ivyitwazo vyinshi bavuga ko amavuriro ari kure yabo twavuze n'ibijanye n'amafaranga bakavuga yuko bafise n'ibikorwa muhira bibatuma badashobora ku kurikiranisha imbanyi yabo akajambo kanyuma rero mubatekereye bene abo bantu bose bafise imvo zitandukanye zo kudasuzumisha imbanyi nivyo yuko umukenyezi muri rusange abatswa vyinshi mu rugo usanga ari udukorwa two kurima udukorwa gutegura ibibondo gutegura ivyo bafungura gutegura urugo muri rusange bibazwa we ariko nibaza yuko ico kintu kitoba icitwazo kuko uwo musi azosinzikara ni ukuvuga azogwara akaja mu bitaro akamarayo imisi kuko iyo mbanyi yiwe atayikurikiranije kandi yagushobora kubyikingira agiye kwa muganga nk'uko babimusabwa yobona yuko ari byinshi yica kuko wa muryango wari umukeneye uzomukena hama aheze aje wa muganga usange bisaba uburyo bwinshi biruta uko ari gukurikirana imbanyi neza kandi nk'uko babimusaba rero bavyeyi munyumvirize neza musuzumishe imbanyi mugene ku bipimo nk'uko abaganga babibasaba ingaruka nziza muzozibona kuri mwebwe nyene ku miryango yanyu eka no ku gihugu kuko abakenyezi bibungenze bafise igikorwa gikomeye co gutanga ubuzima muganga nita munyana ndabakengurukiye urakoze cane cyane diane
nuko turi ko dusa nk'abasozera ikiganiro cacu iwanyu mu ntara ariko imbere ko dusezerana tubibutse ko kwa kwezi ijuru rya amerika kwari kwahariye guhimbaza imyaka mirongo irindwi n'itanu iheze iradiyo ijuru rya amerika itanguye kuzorangira ejo iradiyo ijuru rya amerika ikaba rero yatanguye neza na neza mu kwezi kwa kabiri k'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo ine na kabiri mu gihe c'intambara ya kabiri y'isi yose ico gihe icicaro cayo cari mu gisagara ca new york hanyene muri amerika mu nyuma gihava cimukira i washington dc tura turashimye rero mwebwe mwese mwabanye natwe muri kuno kwezi kuzohera ejo twongera tubatumira kubandanya mugira ico muvuga ku biganiro vyacu bitandukanye na cane cane kino ijuru yanyu mu ntara muri ko murumviriza mushobora kutwandikira email zanyu kuri radio yacu arobase gmail akaburungu com tubasigiye kano karirimbo twarimbiwe n'umukunzi w'ijuru rya Amerika Jean Marie niyo nkuru Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo ku ijwi ry'amerika radiyo ijwi rya